ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashyikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriane itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi inyuma y'urupfu rw'umuririmbyi azwi cyane mu rwanda kizito mihigo haratanzwe urupapuro kuri interineti rusaba ibihugu gushyira umukono ku nyandiko isaba abatumire mu nama y'akarere itegekanijwe mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu kutayitabira abantu bagera ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu bamaze gushyira umukono kuri urwo rwandiko inkuru irambuye venuste nshimiyimana iyo mpuruza yatanzwe kuri uyu wa kane ku rubuga rwa interineti irahamagarira abantu kwishyiraho umukono kugira ngo basabe abatumiwe mu nama ya makumyabiri na gatandatu ya commonwealth yiteganijwe mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu kutazayitabira impamvu nyamukuru abateguye iyi mpuruza bashyira imbere n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu bavuga ko rigerwa ku mashyi mu rwanda kandi umuryango wa commonwealth wagombye kuzatorera perezida w'u rwanda paul kagame kuyobora warashyiriweho kugira ngo uteze imbere amahame ya demokarasi ubutabera n'ukishyira ukizana mu bihugu biwugize hagati aho i buruseli mu birigi igihugu kizito mihigo yabayemo akirangiza kwiga mu bufaransa hateganyijwe ibikorwa byo kumusezeraho byateguwe n'amashyirahamwe jambo ikigo cyitiriwe sete sendashunga na rwanda truth commission gustave mbonyumutwa ari mu babiteguye gahunda ya mbere yo kuzahura sayine za mu gitondo imbere y'inzu y'ubutabera pare de justice de bruxelles kugira ngo twereke inzego z'ubutabera z'ababiriki yuko ibyabaye kuri kizito ndetse n'ibyabaye ku bandi banyarwanda bikomeza no kuba ari ibintu dushaka kwamagana nyuma y'iryo koraniro rizabera imbere y'ingoro y'ubutabera i buruseli hazakurikiraho misa izabera muri kiliziya ya mutagatifu rock misa izaririmbwa na benshi mu bize mu iseminari nka we kandi ikaba izahimbazwa n'indirimbo kizito ubwe yahimbye izaba ari misa yo gusabira kizito mihigo kandi izaba ari misa izaba yateguwe n'abakirisitu bakurikiraga hafi ibyo kizito yakoraga ku buryo indirimbo zizaririmbwa muri iyo misa ari indirimbo za kizito gusa nyuma ya misa hazakurikiraho gahunda igizwe n'ibice bibiri gustave mbonyumutwa igice cya mbere ni icyo kuzakomeza umuhango wo kuzirikana ibigwi ibikorwa n'ubuzima bwa kizito mihigo kandi hateganyijwe ko hazavugwa ijambo hazatangwa n'urubuga ku bose bifuza kugira icyo bavuga ku buzima bwa kizito nyuma y'uwo muhango hateganyijwe noneho konferanse ni ukuvuga ikiganiro mpaka kizakurikizwa na deba kugira ngo tuzaganire noneho ku kibazo nyamukuru ari cyo cyo kuba dufite mu rwanda umuco wo kudahana nibutse ko kuwa mbere w'iki cyumweru polisi y'u rwanda imaze gutangaza ko umuririmbyi kizito mihigo yasanzwe muri kasho yiyahuye agapfa umuvugizi wayo yongeyeho ko hagiye gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyatumye yiyambura ubuzima radiyo ijwi ry'amerika yagerageje kuvugana n'abavugizi yaba uwa polisi yaba uwa ribe ntibafata telefone zabo zigendanwa iyo bitaba telefone zacu twari kubabaza umwanzuro wavuye mu iperereza bakoze twari kandi kubabaza niba bararangije gushyikiriza umurambo wa kizito mihigo umuryango we kuko imihango yo gushyingura iteganijwe kuri uyu wa gatandatu mu gihe ibizava muri iryo perereza bitaratangazwa hirya no hino ku isi amakenga ni menshi uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika ushinzwe ibibazo bya afurika tibo hunagi yanditse ku rubuga rubuga rwe rwa twitter agira ati mfite impungenge zijyanye n'urupfu rwa kizito mihigo waguye muri kasho ya polisi ndetse n'ibisobanuro byatanzwe ko yiyahuye mbere y'uko iperereza ndetse n'ibizamini by'umurambo byitwa autopsy mu gifaransa bikorwa n'abategetsi b'u rwanda nshyigikiye ku rwego rushinzwe amaperereza mu rwanda rib rukora iperereza ku buryo kizito mihigo yapfuye abandi basaba iperereza ryimbitse barimo imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nka human rights watch amnesty international commonwealth for human rights initiative kimwe na sosiyete sivile nyarwanda ikorera hanze igenga ritabogamye ku rupfu rwa kizito mihigo hagati aho umuryango wa kizito mihigo uri mu rwanda urasaba abakora inyandiko n'amatangazo ku rupfu rwe kudakomeza gukwirakwiza amashusho y'umurambo bita uwa nyakwigendera mu itangazo ryashyizwe ahagaragara umuryango uramagana umuntu wese wakuririra ku nkuru yo kwitaba imana kwa kizito mihigo agatambutsa amakuru y'ibinyoma ku mpamvu za politiki cyangwa se ize bwite kizito mihigo ariko yari afite n'abandi kanyeho na nyina umubyara havugana n'ijwi rya amerika andre de marton se wa kizito mihigo yavuze ko yatunguwe
c'est un petit chrétien qui ati jyewe sinigeze nemera ko yiyahuye kubera ko yari umukirisitu wakiraga ibimubayeho byose sinigeze mbyemera rwose twavuganaga kuri watsapu tukandikirana kuri interinete ariko ntiyigeze atubwira ko ashaka guhunga cyangwa se kujya mu mitwe irwanya ubutegetsi yarangije atubwira ko yavuganye na mushiki wa kizito uri mu rwanda akabafata mu mugongo ati nanjye bamfashe mu mugongo ati kandi kuri uyu wa gatandatu nzitabira misa yo guherekeza kizito mihigo i buruseli venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu aya makuru tuyatangurire ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu by'u rwanda na uganda hamwe n'abahuza yabereye gatuna mu minsi mirongo ine n'itanu umupaka ushobora gufungurwa niba igihugu cya uganda cubahirije ibyo casabwe muri iyo nama yahuriwemwo n'abakuru b'ibihugu by'u rwanda na uganda bari kumwe na perezida wa kongo n'uwa angola b'abahuza ni inkuru ya asumita kabuyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda nyuma y'amasaha agera kuri ane abakuru b'igihugu cy'u rwanda na uganda n'abakuru b'igihugu cya kongo ndetse na angola b'abahuza bari mu nama yabereye mu muhezo imyanzuro bayisomye bari mu cyumba cya bonyine izindi ntumwa za buri gihugu n'itangazamakuru bari mu kindi cyumba cyihariye itangazamakuru ryari ryiteze kugezwaho imyanzuro y'inama ndetse byari biteganijwe ko haba ikiganiro n'itangazamakuru ariko birangira umwanzuro usomwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa ngora byinshi mu byari bitezwe na benshi ni uko abakuru b'ibihugu bari kwemeza ifungurwa ry'umupaka ariko birangira hafashwe umwanzuro ko ibyo gufungura umupaka bizasuzumwa nyuma y'iminsi mirongo ine n'itanu ubibazaga uko imipaka yafungurwa n'abanyamakuru ubwabo bari barimo wasangaga mu matsinda bari barimo bizeye ko iyi nama yo kuri uyu wa gatanu ishobora kurangira abaturage b'ibihugu byombi bongeye kugenderana benshi mu batekerezaga ko bishoboka babiheraga ku mafoto yagiye acicikana agaragaza abakuru b'igihugu cy'u rwanda na uganda bahana intoki ndetse bafite akanyamuneza ku maso ni nabwo bwa mbere kuva iki kibazo cyatangira aho abakuru b'ibihugu bya uganda n'u rwanda bafashe ifoto begeranye mu mwanzuro ukomeye wavuye muri iyi nama ni uko abakuru b'ibihugu basabye repubulika ya uganda ko mu kwezi kumwe igenzura ibirego bya repubulika y'u rwanda ku bikorwa bibera ku butaka bwayo by'uko imitwe ibangamiye guverinoma y'u rwanda byaba ari ukuri uganda igafata ingamba zose zo kubihagarika no kwirinda ko byakongera kubaho ibyo bikorwa bigomba kugenzurwa kandi bikemezwa na komisiyo ihuriweho mu ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano ya rwanda umunsi iyo myanzuro yashyizwe mu bikorwa bikagezwa ku bakuru b'ibihugu bahuza bazongera bakore inama mu minsi cumi n'itanu iyo nama ikazabera igatuna igamije gufungura imipaka no gusubiza ku murongo umubano hagati y'ibihugu byombi undi mwanzuro wasinye ni uwo guhererekanya abanyabyaha hagati y'u rwanda na uganda harimo irekurwa ry'imfungwa ku mpande zombi ndetse no kwemeza gukomeza urwo rugendo rwo kubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu abakuru b'ibihugu banishimiye ko hari intambwe yatewe irimo kurekura abaturage bari bafunzwe kuri buri ruhande iyi nama ibaye mu gihe u rwanda rwasabye abaturage barwo kutajya muri uganda kubera itotezwa bahuriragayo muri icyo gihugu u rwanda kandi rugashinja uganda gufasha imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u rwanda irimo rnc ya kayumba nyamwasa fdr na rudurunana n'indi mitwe ikorera muri iki gihugu cya uganda u rwanda rushinja ko uganda itera inkunga iyi nama ibaye mu gihe uganda ikomeje gutera intambwe mu gushyira mu bikorwa ubusabe bw'u rwanda aho yatangaje ko yatesheje agaciro pasiporo yahaye charlotte mukankusi ushinzwe diporomasi muri arensi kuri uyu wa gatatu kandi uganda yarekuye abanyarwanda cumi na batatu bari bafungiye muri uganda hamwe n'abandi babiri bashinjwa kugaba ibitero mu kinigi byahitanye abantu cumi na bane umwaka ushize nta muturage twabashije kubona ngo atubwire uko yakiriye uyu mwanzuro kuko ku ruhande rw'u rwanda nta muturage n'umwe wagaragaraga ku mupaka bake bari ku ruhande rwa uganda niho wasangaga abaturage bari ku mihanda ariko nta munyamakuru wari wemewe kwambuka ngo arenge mu rwanda yerekeze mu gihugu cya uganda asumta kaboyi ijwi ry'amerika gatuna ku mupaka w'u rwanda na uganda asumta urakoze aya makuru kandi turi mu burundi tubaho ishyirahamwe mpuzamakungu ryasabye abategetsi b'uburundi gufungura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu imbere y'uko amatora yo mu kwezi kwa gatanu aba mu nama yabaye kuri wa kane abahinga ba onu bajejwe hagati y'akazina muntu barateye akamo umukuru w'igihugu pierre nkurunziza kamusaba gusiga arekuye abo bamenyeshamakuru bane imbere y'uko asezera ku butegetsi onu ibona ko iyo ngingo yotuma n'icuka c'imbere y'amatora gisubira kuba ciza ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari kigali mu rwanda abahinga b'ishami mpuzamakungu oni bajejwe agateka ka zina muntu bahamagarira leta y'u burundi gufungura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu cigenga bakwije amezi ane bafungiwe mu ntara ya bubanza mu burengero bw'igihugu christine kamikazi agnes ndirubusa terasi mpozenzi na egide hererimana bafashwe bagiye kurondera amakuru ku bitero by'abantu bitwaje ibigwanisho muri iyo ntara abahinga ba oni mu nama yabo yabereye i geneve mu busuwisi kuri uyu wa kane babwiye akanama k'umutekano ka oni ko mu matohoza bakoze basanze abo bamenyeshamakuru bafunzwe bazira umwuga wabo kandi ko bafatwa nka bamwe mu baharanira agateka ka zina muntu david kai michel faust na bagenzi babo bagize icyo bita groupe de travail des nations unies berekanye ko igihano cyo kubafunga imyaka ibiri n'igice giheruka gukatirwa abo banyamakuru kitabereye kuko bafatiwe ku rubuga bari kurondera amakuru adahengamye bagirijwe icaha cyo gushaka gukorana n'imigwi y'abagwanyi oni ifatiraho mu gusaba abategetsi kurekura abo banyamakuru imbere y'uko amatora yo mu kwezi kwa gatanu agera by'umwihariko abo bahinga bavuga ko perezida petero nkurunziza hamwe yorangiza ikiringo ciwe afunguye abo oni n'ayandi mashami mpuzamakungu y'abamenyeshamakuru bafata nk'inzirakarengane kubara akaganuke keza asigiye ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru oni ibona ko ifungwa ryabo ari nko gutera ubwoba n'uwundi wese yugira icyo ashikirije kitagenda neza mu matora yimirije yamara perezida w'u Burundi wewe siko abibona aha yariko yishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru mu ndwi ya nyuma y'umwaka uheze yaramubajije ku vyerekeye iyo dosiye yavuze yuko abamenyeshamakuru bafunzwe barafise vyangombwa igisino bija ku jewe bafise vyangombwa bari imbere y'ubutungane bibarizwa mu butungane muri sentare barafise uburenganzira kurondera abashingwamanza baruzuye nga mu Burundi babarondere babafashe kuburana ibyo byose yavugiye ngaha anye atwayitwara muri sentare hama baburane nico sentare ibereyeho ntabwo bapfunzwe kugira ngo babakandamize yari impamvu yatumye bafatwa ibyo bagirizwa barasa uburenganzira bwo kwiregura n'abakurondera bafasha kwiregura bafata iyo nzira ubwo asabwa gusiga afashe ingingo yo kubarekura yongeye koko ataruhara afise mu ifungwa n'ifungurwa rya kamikazi ndirubusa mpozenzi na harerimana mu mategeko twisunze kw'izashingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka abe umucamanza mukuru nta burenganzira afite bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nicyo gituma rero urubanza ahubwo bo- bokerebuka muri sentare icyo tubasaba baburane barondere n'abavoka babafashe rucike vuba nibashima bazobara amahoro badashimye azokunguruza muri icyo gihe jewe urumva rero ngiye kwitambika mu ntu- mu ndingano z'ubutungane mariko ndona bya bindi bita ubwigenge ubutungane kandi amategeko arabitubuza twe tuza kuza nk'umucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse atayungururizo ryari niba cyaba twitura amarira dufata izindi ngingo ishami mpuzamakungu oni ryo ryo rivunira akagohe uburundi ko ikiringo c'imbere y'amatora cari ciza co kureka hakaba ubwisanzure mu gushikiriza ivyiyumviro no gushikiriza amakuru atohojwe neza oni ibona ko ari naco kiringo ciza co gufungura abo banyamakuru abahinga ba oni bagira ko banatera ivyatsi iburabuzwa ry'abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe na leta cane cane seneri wa gato gwasa aheruka kwemezwa nk'uzoserukira uwo mugambwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora abo bahinga berekana amakenga bafise ko abanyamakuru bashigwa ku rugero rumwe n'abatavuga rumwe na leta abo bahinga bashikirije ko oni iriko iravugana n'abategetsi b'u burundi kuri ico kibazo pye clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
urakoze claver mu burundi naho nyene tukiri mu burundi haravugwa haravutse urunani rwa politike rushasha urunani kira burundi ruhurikiwemwo n'imigambwe ine irongowe na ranaka rwavutse ejo ku munsi wa kane kugira ngo ruzoje mu matora yimirije ni inkuru ya desire hatungimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda ku mutaga w'uno wa kane abanyapolitike bane baherekejwe n'abo bafashanya kurongora imigambwe ine batumbereye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati aloyize baricako anarongoye umugambwe hanake ari kumwe n'abo bandi bari bashikanye muri ubwo bushikiranganji urwandiko rwemeza ko bashinze urunani ruzobashikana mu matora cyatumye tuzukira kuri buno bushikanganji nta kindi ni uko murabizi muri ino minsi turiko dutegura amatora kandi rero mu gutegura amatora si imigambwe yonyine ibwirizwa kuja mu matora ndetse n'abigenga baragenda kandi n'inani turavye amategeko y'u Burundi zirarekuwe ni ukuvuga rero ko imigambwe ishobora kuja hamwe igakora urunani icadutunze rero ngaha muri buno bushikiranganji bw'intwaro yo hagati ari nabwo bujejwe ikiba- ibikorwa by'imigambwe twaje tuzanye urunani rushasha rwitwa kira burundi ni urunani rugizwe n'imigambwe kugira ngo mu matora turiko turajamwo y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tuze tuyajamwo twitwa urunani rw'imigambwe uwo yatowe kugira ashikirize ikiganiro kuri uwo mugigwa w'abazindukanye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati avuga ko umugambwe arongoye co kimwe n'iyo yindi itatu yagiye hamwe kugira izotwara inguvu mu matora E, twagiye mu matora nk'urunani kuko urunani rugira inguvu zisumba iz'umugambwe umwe urumva inguvu ziba zifise umugambwe umwe zigize hagiye hamwe imigambwe ine zisazwe inguvu nyinshi icya kabiri ni uko twasanze abo bantu duhujije imigambi ari cyo gituma n'abandi tubasaba tuti igihe baba bahuje imigambi bagende bari hamwe kuko ni niyo fera force kandi tubikora twisunze icivugo ca arasamble purganye me aussi na guverne kugira ngo dushire abantu hamwe warongoye umwe mu migambwe igize urunani kira burundi akavuga ko naho batanze dosiye y'imigambwe ine ariko aratunganywa n'umugwi seni turizeye ko hariho n'iyindi iriko irakora amakoraniro kaminuza mu minsi iza izoja muri urwo runani kuko iyo twamaze kubishira ngaha mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati iyindi irashobora kwinjiramwo nta kibazo igihe yakoze amakoraniro kaminuza ico gihe baba bavyemerewe urwo runani rero kira burundi ruzitaba amatora ateguwe mu gihugu cose haba eh, ku rwego rw'umukuru w'igihugu haba ku rwego eh, rw'ishingamateka n'urw'abakenguzamateka ndetse no mu manama mpanuzajambo ya komine hose tubwiza kuyitaba kuko ndetse intonde tuza tuzifise hari hasigaye ko tubishira mu ngiro kugira ngo dushobore gutanga izo ntonde zitirirwa urwo runani abamenyeshamakuru bashatse kumenya nimba urwo runani rufise umukandida azoruserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatanu uno mwaka uwavugira urwo runani akavuga ko uwo mukandida ahari ariko ko hakiri kare kugira bamushyire ku mugaragaro ubwo runani rurafise umukandida neza arahari kuko turabafise benshi murazi yuko muri iyo migambwe murababona ko bari basanzwe barimwo abagabo b'inararibonye ariko rero ntiharagera ko tumutanga kuko imbere ko tumutanga urunani rwabwirizwa kuba rwemerewe n'ubushikiranganji eh, bw'intwaro yo hagati ubu rero ko duhejeje gutanga ivyemeza ko urunani rwavutse ngaha uko amategeko avuga ruba ruvutse ubu rero mu minsi iza turashobora kubahamagara tukababwira ibijanye n'ubuzoruserukira urunani kiri Burundi rugizwe n'imigambi ine ariyo cdp ranak fedes na pajude urwo runani ruje rukurikira urundi runani rugizwe n'imigambi indwi ruzwi ku izina rya kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rurongowe na jean dodier mutabazi arongoye umugambi radebu uri mu yigize urwo runani
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
bamwe mu bana b'imfubyi bahungiye mu ikampi impunzi y'induta barageramiwe n'ibibazo bitandukanye ni mu gihe bidoga yuko bafashwe nabi kandi bataronswa imfashanyo bagenewe ni inkuru ya mugenzi wacu james jovina ari mu ikampi y'induta ijoro ririra ntibigeze bambwira ati umwana yagezeyo ntiyapfuye ngumayo ngoma nizizanye imitima ati umwana yapfuye cyangwa atapfuye naho ngera bamutwaye induta ngera bagiye kumuvurirayo ngoma niyumvira uko nyene burya bwarakeye mu gitondo numva ubundi muvyeyi yambwiye ni muvyeyi tewe waraye ukize ngezego narakize mugabo uvezo ndamuvyara sinigeze bambwira ati umwana ariho canke ntariho sinzi ko akiri burya rero naragiye kubaza ngiye muvyeyi ngo wewe ngwezo ngo twakubwiye ngiye ngize mwambwiye ko umwana ariko arahema nabi ngo ngo urumva rero ngo harya nyene ngo yaciye agiramo ngo acarapfa rero imaze kuza ngo ahantu babwira umugabo wanjye ati rero ati twe umuntu hari yapfuye ntidusohoka tubivuga kubera kiyo tubivuze ari nk'umuntu yakozwe hoho agaca yitikura nk'ahasaka agatabuka ati ngaha muri iki kiganga cacu baca bagukura mu kazi ati kubera uba wagiye kuvuga ibintu nk'ivyo nicyo gituma rero utabivuga umubyeyi ugiye kumuraba ntibakwemerera ko winjira ikindi kigira kabiri iyo umuntu akeneye gukorwa ntibamujyana muri iyo saha nyene hari igihe bashobora kumutwara bakavuga bashika ayo umwana yapfuye bagashika bamukora bamukuramo umwana yapfuye ariko twe icyo tubona yaba ngaha hariho umudogiteri ngaha aye bagaca bamunya umuvyeyi bamutumye bagasanga arafise ivyo bibazo bagaca hari umudogiteri akamupima akaraba akabona uwo mwana afise ingorane umuvyeyi afise ingorane kandi mu bitereko baba baciye bamukorera ngaho nyene muri izo saha nyene nta ngorane yogira ava ngaho agenda ikibondo imodoka igendera muceka agaca uwo muvyeyi aca aca ashobora kuba agira ingorane ugaca usanga aciye bamukoze agaca usanga amukuyemo umwana adakomeye kubera hari haba usanga ku bitaro ugaca usanga bariko bara- barafata n'abo muvyeyi mbere ndetse bakamukorera n'ibitari vyo nyene bahejeje kumwakira bakamuryaryagira nyene mu kumwakira canke yagenda kubatura ikibazo nyene ati harageze ko munyakira bagaca bamuryagagura ati we niwigireyo niwigireyo yabona yavyariye harya kw'isima naho bagaca batangura kandi kumurya bagakwanya bene kumukubita ngo ntiyari kuhavyarira kandi yagiye ati "Nimu- nimundabire bakanka kumurabira je naravyaye umwana abaganga baraza ku baranyakira bamaze kunyakira abo baganga umwana nyamba nyamba basamaye gute nyamba vyagenze gute acaramwo ibizi nyene a- umwa- vy'umuvyeyi nyene avya- ariko aravyara avyarana umwana umwana amaze kubintu ivyo bizi baramuka barabimukura nyene baramusugurikira barabimukuramo haheze akanya gatoya umwana egaca yarira amaze kurira harahera nyene y'iminota nk'itanu itanu cyangwa nk'itandatu ariko ararira umwana bambwira ati rero nibitegura se tugusubiza hehe induta burya rero haheze akanya gato bakibaza kumubwira bambwiye ati umwana ariko aragira ane ariko arahema neza nurindire turiko turamusigurikira niyahema neza turagutwara aho anza ndi ngoma ngaho nyene ndindiriye ngo bava bambwira ngo tugusubize iwanyu Nda- ndarindira mbona haraje n'abaganga ba- nyene baraza nyene hejuru yanze baravugana mama ijoro rira rira ririra ntibigeze bambwira ati umwana yagezeyo ntiyapfuye twebwe rero twasaba yuko ngaho haboneka umudogiteri afasha abo bose ku kibazo umuntu wese aba atuye akacakira muri rusange ubuvuzi ntibwifashe neza yego nawe nyine twosaba yuko yewe ni nyine yoraba abo baganga nabo nyine bakora ngaho nyine nabo nyine yuko boza barasugurikira neza ababyeyi bakabafata neza yego nta bindi two- twosaba nivyo nyine
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
Eh, tubibutse inshuti mwa- mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru ijanye n'ibintu bikomakomeye byabaye kuri tariki y'umunsi kuri tariki rero ya mirongo ibiri na rimwe y'ukwezi kwa kabiri aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe igihe ingabo za onu zarungikwa mu gihugu ca kongo idonido iyi nkuru veniste nshimiyimana ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe nibwo inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo muri kongo kugira ngo zihagarure umutekano imvururu zari zatewe n'iki hari hashize amezi arindwi moyize combe yatangaje ubwigenge bw'intara ya katanga akaba yarabifashijwemo n'ishyirahamwe ry'abacukura amabuye y'agaciro mu ntara ya ho katanga moyize combe yahise asaba ububirigi kumuha inkunga ya gisirikare avuga ko izamufasha kurinda umutekano w'ababirigi benshi bari bahatuye ububirigi bwarabikoze maze bwoherezayo abasirikare benshi leta ya katanga yahise ikoresha ifaranga ryayo ndetse irema n'igipolisi cyo kunganira ingabo zayo mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe nibwo ingabo za kongo zifatanije n'iza loni zagabye igitero ku ngabo za moyize combe intambara yamaze amezi menshi ndetse biba ngombwa ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye deg hamarhord ajya mu biganiro agira ngo haboneke agahenge hagati y'ingabo za loni n'iza katanga ariko yaje kugwa mu mpanuka y'indege yabereye mu majyaruguru ya rodeziya ariyo zimbabwe y'ubu mu kwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'ibiri nibwo ingabo za loni zafashe umujyi wa elizabethville ariyo lubumbashi ya none maze moyize combe ahungira mu mujyi wa kolwezi nyuma y'ukwezi kumwe ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'itatu combe yaritanze kandi ahabwa imbabazi we n'abambari be nyuma y'umwaka yabaye minisitiri w'intebe wa kongo yunze ubumwe naho leta ya katanga yo ntigeze yemerwa n'umuryango w'abibumbye turagushimiye veniste mukareka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabwiye cyane cyane inama nkuru y'abategetsi b'u rwanda na uganda bari eh, mu nama nkuru igatuna iyo nama rero iriko yihweza cyane cyane eh, imigenderanire ukuntu imigenderanire hagati y'u rwanda n'ubuganda yosubira kunaguka twabwiye kandi eh, ko n'ishyirahamwe onu ryasavye abategetsi b'u burundi kurekura abamenyesha amakuru b'ikinyamakuru iwacu inshuti mwese rero mwaduteze amatwi turabasha ibiganiro twateguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha